ni Fatou Alimas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe ndagushimiye cyane etienne karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo ikiganiro cya none kirakurikira icyatambutse ku itariki zirindwi z'uku kwezi kwa kabiri mu cyumweru gishize kuba ataragikurikiye cyavugaga ku byatangajwe na madame yvonne damangi ryamugwiza abinyujije ku muyoboro wa youtube komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside mu rwanda cnlg yahise itangaza ko uyu mudamu ndetse n'abandi bakora ibikorwa byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi babinyuza ku muyoboro wa youtube ni mu gihe habura iminsi mike ngo u rwanda rwibuke ku nshuro ya makumyabiri na karindwi jenoside yakorewe abatutsi mu kiganiro cyacu ntitwongera gusubira kuri madame damangi ufatwa nk'uwabaye imbarutso mu kiganiro bwana jean damascene bizimana yahaye ijwi rya amerika yavuze imwe mu miyoboro ya youtube mu rwanda ko ihakana ikanapfobya jenoside iyo yavuze ni umuryango tv rio talk channel umubavu tv online ukuri mbona n'iyindi bamwe muri ba nyiri iyo miyoboro bakimara kumva icyo kiganiro basabye ijambo ijwi rya amerika muraza kubumva muri dusangire ijambo aha ndabanza mbumvishe igice gito cy'ikiganiro bwana bizimana yagiranye na mugenzi wanjye venuste nshimiyimana wo mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe kwa cumi na kabiri ndetse no mu kwa mbere no mu ntangiriro z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na rimwe komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yagiye ikurikira ibiganiro bimwe na bimwe cyane cyane ibitangirwa kuri za youtube turabisesengura dusangamo imvugo zitari nkeya ziganisha ku gupfobya guhakana no gutesha agaciro jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'izikurura amacakubiri ibiganiro ni byinshi mu byo twasesenguye twabyo twasesenguye bihita ku mubavu tv ukuri mbona umuryango tv reyo tarike cano n'ibindi ndetse na yutube zishyirwaho n'abantu ku giti cyabo ni na byiza yuko ikoranabuhanga imbuga nkoranyambaga abantu batanga ibitekerezo ariko nka komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside kuyikumira ndetse no kurinda gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi dusanga hari umurongo utukura abantu bamwe barenze ari nayo mpamvu mu gihe twitegura kwibuka ku nshuro makumyabiri na karindwi jenoside yakorewe abatutsi twasanze ari ngombwa kwibutsa ko gutanga ibitekerezo ni byiza itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda rirabyemera ariko hari nanone n'ibyaha biteganywa n'amategeko bigomba kwirindwa n'umuntu uwo ari we wese yaba umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga niyo mpamvu rero itangazo twarishyize ahagaragara mu by'ukuri mu rwego rwo kugaragaza icyo amategeko ateganya n'icyo abantu bemerewe gukora ariko bubahirije amategeko ariko reka mbabaze uru rwandiko rusohotse inyuma y'ibyavuzwe n'uriya umubyeyi damangi rya mugwiza yvonne niwe rureba ko muvuga ko hari abantu ku giti cyabo nabo bashyira ibyo batekereza kuri za youtube nawe biramureba nawe biramureba ariko si we wenyine mu kanya mbahaye ingero zimwe na zimwe hari ibiganiro bitandukanye byanyuze kuri kuri youtube ku mashini atandukanye hari inyandiko abantu bandika ariko hari n'ibyavuzwe n'uyu mugore yidamange mfata urugero rufatika rwose rugaragara rwerekana uburemere bw'ipfobya biri mu magambo ye nubwo iri tangazo atari we bigeneye mbisubiremo nk'aho avuga ko korona virusi ari iturufu igihugu gikoresha nk'uko jenoside yakorewe abatutsi ari iturufu icyo ni kimwe ndetse akanongeraho ko imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside iri ku nzibutso za jenoside yakorewe abatutsi icuruzwa igihugu kikavanamo amadovize yinjira ngo bacitse ku icumu bariho nabi izi ni imvugo rero dusanga zifite uburemere bukomeye kuko icya mbere ntabwo korona na jenoside ntabwo ari tuvu nibutse ko aya ni amagambo yagiye avugwa kuva jenoside ikimara guhagarikwa n'abantu bapfobya banahakana jenoside yakorewe abatutsi barimo ba philippe regensi ba faustin twagiramungu ba andre gishawa ushaka wese gutesha agaciro jenoside yakorewe abatutsi avuga ko ari iturufu mu guha ijambo abavuzeho ibikorwa byo gushaka guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ijwi rya amerika yahereye kuri bwana etienne gatanazi umuyobozi wa riyo talk channel nabanje kumubaza niba ibyo senderije murega ari ukuri buriya kuri we nibyo ariko kuri jye si byo kubera ko nta mpamvu naba mfite yo guhakana jenoside ahubwo wenda keretse batubwiye bagashyiraho amabwiriza bati itangazamakuru imirongo imwe n'imwe y'ibintu birebana na jenoside ntabwo bemerewe kubivugaho kubera ko ngira ngo niba mujya mukurikira ibintu bibera nko ku mbuga nkoranyambaga hari imiryango iba mu burayi cyangwa wenda n'abantu ku giti cyabo baba hanze y'u rwanda bahora bahanganye na senerije hano hari n'abavuga amagambo akomeye cyane bavuga ngo habayeho ngo n'indi jenoside yakorewe ngo ubwoko bw'abahutu noneho n'abandi bashakashatsi nka ba tomu ndahiro bagahora barwana no gusobanura ibyo bintu bamwe bavuga bati ibintu byabaye ntabwo ari ibyaha by'intambara kubera ko ibyaha by'intambara birategurwa bigaturuka muri komandoma yo hejuru y'igisirikare runaka ibyo urumva ni ukuvuga ngo uba utangiye gusobanura ibintu ku buryo n'utari ubizi atangira kwibaza ngo e ngo ubwo byabayeho keretse ahari ubwo ngubwo batubwiye bati mwebwe nk'abanyamakuru hari ibintu mutemerewe kuvugaho twebwe nka komisiyo n'abashakashatsi bacu nitwe twemerewe kubivugaho hari nk'ibyo numvise eh, abantu bamwe na bamwe bibaza ku kibazo cya idamange Eh, uyu mudamu ejo bundi uherutse kuvugira kuri shene ye kuri youtube n'ubundi niba abaye imbarutso yego bavuga ngo ntibikwiye ko umuntu avuga ngo ngo imibiri y'ababo ngo iracuruzwa ibyo ni nabyo byarakaje cyane ubutegetsi ibyo rero ni ukuvuga ngo ubutegetsi bufata umwanya wo kubisobanura bituma hari ababimenya ubwo rero twebwe nk'abanyamakuru ntabwo twakwicara aho ngaho ngo tuvuge ngo birashoboka ko ibi bintu tutemerewe kubivuga urabona nk'ubu ngubu baratubwiye bati ntimuzasubire kwa barafinda uriya muntu yifitiye ikibazo cyo mu mutwe mureke kumuhohotera twarabyubahiye ubwo rero niba bisobanura ko hari ibintu biri sansibura bidashobora kuvugwa bizagorana kubera ko bizasaba ko na komisiyo ubwo ngubwo igira ababivuga bakabivuga ku buryo ntawubahakanye nyuma yo kumva bwana jean damascene bizimana avuga ariya magambo kuri cano yawe ya riyo toke ntabwo byaguteye impungenge cyangwa ubwoba Ah, ubwo bibaye byaranteye impungenge ntabwo nakomeza gukora kandi n'ubu ngubu aha duhuriye urabizi ko narinje hano kuri sehashika kubaza ibintu birebana na korona nubwo ntahuye n'umuganga ariko duhanye indi gahunda ubwo rero iyo mba mfite ubwoba sinari gukomeza gukora ndabivuga kubera ko ah, icyaha cyo gupfobya cyangwa ingengabitekerezo ya jenoside mu rwanda u- urabizi ukuntu abantu bagitinya abantu baragitinya ariko hari ikintu abantu bakwiye gutandukanya na komisiyo ngira ngo irabizi ifite n'abashakashatsi bahoze ari abanyamakuru abantu bakwiye kumenya gutandukanya umunyamakuru n'uwaganiriza ubundi si ubwo komisiyo yo sinayibajije ibintu abantu bahora barimo barwana na leta y'u rwanda bahora bigomba gusobanuka mubaza nti hari abantu bavuga ngo ingabo zari za APR hari ibyaha zakoze ibyo byaha abantu bakabyita ngo ni jenoside ibyo bintu dr bizimana arabisobanura ndetse aranavuga ati biriya byaha ntabwo ari ubutegetsi bwo hejuru bwa fpr bwohereje abasirikare ngo bajye kwica abantu ubwo yabisobanuye kuko bivugwa nawe yemera ko bivugwa kandi ko ntabikuye mu kirere keretse ubwo ngubwo iyo ambwira ati gatanazi ibyo bintu ni twebwe komisiyo twenyine tugomba kubivugaho icyo kibazo sinkivugaho nyamara yafashe iminota makumyabiri yo gusobanura icyo bita kirimi dogere icyaha cy'intambara sinzi rero ukuntu eh, bavuga ngo ngo ibintu ngo, ngo, ngo byatangiye ngo gukomera ngo, ngo hari ibintu bitagomba kuvugwa genda umunyamakuru keretse ahari nibabwira n'abanyarwanda bose bati hari ibintu bya jenoside tudashaka kongera kumva bivu- bibaye gutyo rero nabwo ubwo nabo baba bari- bagize bati natwe birarangiye ntabwo tuzongera kujya twirirwa duterana amagambo n'imiryango hirya no hino ivuga ngo jenoside ngo bashaka kuyenterintereta wenda uko itagenze naho ubundi ibintu uko bihagaze ni uko itangazamakuru ngira ngo namwe ku ijwi rya amerika jenoside muyikoraho n'abandi bagenzi bacu ku bitangazamakuru byabo mpuzamahanga cyangwa ibyo mu gihugu bazatubwire bati iyi mirongo ni ntarengwa uzayivugaho azabihanirwa we mu ijambo rye yaravuze ngo niba nsubiramo amagambo yavuze ngo hari ukuntu amwe mu masheni ya yutube yavugamo na riyo toke barenze umurongo utukura urumva iyo uvuze gutyo numvise mugenzi wanyu venisi utari umubaza ntabwo yamubwiye ati nka riyo toke ikiganiro bakoze tariki iyi n'iyi shene yutube yitwa gutya ikiganiro bakoze kuri uyu munsi uyu n'uyu cyarasesereje cyari kirimo amagambo akomeye ampurise ibyo ni ibintu ishobora kureba wenda yo nka komisiyo ariko ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo abo bantu baba bari buregwe ribi igatangira gukora iryo perereza kugeza ubu nta muntu urampamagara uretse ko nanjye ku bwanjye keretse hari nibavuga bati wenda abantu babajije kuri ibyo bintu bya jenoside si bo bari karifiye kubivuga bakavuga bati uwagombaga kuza muri komisiyo tukaba ari twe tubikwibwirira kubera ko ari twe dufite mandate cyangwa eh, ubutumwa bwo kuba twabivugaho twenyine mu gihe rero bitameze bityo hari abanyarwanda nabo bafite ijambo bashobora kugira ikintu bavuga nicyo gituma rero iyi suje maze kuyibazaho abantu benshi nayibajijeho na victoire ingabire nabibajijeho na tom ndahiro nabajije bizimana nanabajije na muzehe tito rutaremara ubwo rero sinzi ikintu bashaka kuvuga mu by'ukuri Eh, uretse ko jyewe intandaro y'ibi byose ni uko bwa- habanje kubaho ikintu cyo kujya bambwira ngo sinkwiye kujya njya kubaza victoire ingabire ngo ni umuntu uhakana jenoside ngo ni umuntu ngo uyihembera urumva ariko ngo jyewe ngo nigize umuvugizi ibyo bintu nabibwiwe inshuro eshatu muri abo bantu bose nkubwiye ukuyemo victoire barabimbwiye na jean damascene ubwe yarabimbwiye ngo ngo mpora njya kuvugisha bariya bantu noneho njyewe nkababaza ariko ubwo muvuga ngo ngo mpora njya kuvugisha bariya bantu mwebwe ntimwazaniye abanyamakuru rusesabagi nawe yari afungiye mukamuha abanyamakuru ngo nguwo nimumubaze si ubugira kabiri ntibyabaye nta gitangazamakuru cyo muri amerika cyaje bakagifungurira umuryango wa gereza nta gitangazamakuru se gifite ibyicaro muri kenya cyitwa the east african bafunguriye gereza ngo ni nguwo mumubaze ubwo rero twareba ngo victoire ingabire ibyaha yari akurikiranyweho n'ibyo rusesabagina akurikiranyweho birimo no ku- kwica abantu ubutabera niko bubibona ubwo twareba ngo hagati ya victoire ingabire jyewe nahaye ijambo n'uriya bafunguriye gereza umunyacyaha imbere ya leta y'u rwanda kurusha undi ninde ibyo bwana jean damascene bizimana abashinja ibihuze n'ubwisanzure bw'itangazamakuru nk'umunyamakuru wigenga nk'umunyamakuru wigenga rega si nawe gusa hari n'abandi Je- jean damascene bizimana bamubona na ba tom ndahiro n'abandi birirwa badutuka ngo kuri tom ndahiro we sinkiri umuntu uha ijambo abahakana jenoside ubu we noneho aherutse kwandika ko ndi mu bahakana tom afatwa nk'umushakashatsi wa jenoside ku bintu bya jenoside uri ku rutonde rwemewe rwa cnlg jean damascene ni umuyobozi wa ruriya rwego ibyo bintu rero abantu babikoraho ubushakashatsi abantu bashinzwe kureba ibintu by'ubwisanzure bw'itangazamakuru bababona nk'abantu bahagarariye leta y'u rwanda nicyo gituma rero uzahora ubona muri iri suzuma ry'imyaka itanu ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu u rwanda ruhora imbere bavuga ngo ikibazo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru kuko ni ukuvuga ngo niba uhungeta abanyamakuru kuri harimo abazagira ubwoba bafunge bagende bareke kandi ubwo ni ukuvuga ngo abo mvuze si bo bonyine ngira ngo nawe si rimwe si kabiri bakwataka kuri ntuza uretse ko hari n'abo numvise ngo batangiye kureka umwuga kubera ubwoba bw'uko wenda hari umuntu ushobora kubagirira nabi niyo ibintu baba bandika kuri za twita hariya biba biteye ubwoba ubwo rero ngibyo birakorwa kandi aba bantu baza human rights watch baza reporter sans frontiere baba babireba Ni- nubwo rimwe na rimwe bakunze kuvuga ngo ariko ngo ngo aba bantu ngo ubushakashatsi bwabo ngo baba babukoreye ngo hehe ni ukuvuga ngo ni ni ibintu bigaragarira amaso ku buryo udashobora kuvuga ngo ngo nta hantu bakoreye ubushakashatsi baba babireba kuri twitter cyangwa u- nk'ariya amategeko yose ngira ngo wabonye igihugu kimwe mu bi- mu byo mu burasirazuba bw'i burayi cyabwiye u rwanda ngo itegeko rirebana no gupfobya no guhakana jenoside ngo ribuza abantu gutanga ibitekerezo uko bikwiye ngo bakwiye kurihindura wenda bazavuge bati ibi bintu ibi nibi mureke kubivuga ntabwo byemewe naho ubundi niba atari ibyo uzahora usanga u rwanda twibereye ku mwanya w'ijana na mirongo itanu na gatanu nibajya gusobanura basobanurire bya bindi byose ba- bahora bavuga rimwe na rimwe bisa nk'aho biba bidafatika kurigusha kiyako nzira ikinyoma kikakuryisata burenge abadukurikiye mu gifungura inyakiramajwi zanyu nabibutsa ko turi mu kiganiro dusangira ijambo aho turi kumwe n'abayobozi b'ibitangazamakuru bitandukanye bikorera ku muyoboro wa YouTube barasobanura ku byavuzwe na komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yabikomye ko bakora ibikorwa byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi babinyujije mu bitangazamakuru byabo kuri mikoro muracyumva eh kabagira ubusa i kigali mu rwanda maze kumva uko bwana gatanazi asobanura ibyavuzwe na cnlg nakomereje kuri bwana theoneste nsengimana ni umuyobozi w'ikinyamakuru umubavu doti kome icyarimwe n'umubavu tv online nawe atangira ahakana ibivugwa na cnlg ibyo avuga ntabwo ari ukuri kubera yuko icyaha cyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane usibye no kuba ah, ari icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside avuga icyaha cy'ubwacyo gifite erema zikigize erema morale erema materiyeri erema regare ariko iyo urebye usanga mu byo avuga noneho mu buryo badefinisa icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside bavuga uburyo kiba cyakozwemo ubwo buryo rero nta n'umuntu twigeze duha umwanya ku mubavu tv online ngo abivuge yaba ni- no no mu nyandiko zacu twandika ku mavu doti komu ntawigeze abivuga urwo ni ku ruhande rw'abadutumira ari byo ashatse kuvuga no ku ruhande rw'ibiganiro byacu twebwe dukora bishingiye no ku bitekerezo byacu nta hantu na hamwe twigeze tuvuga ibyo bintu kuko icyo cyaha turakizi kandi ntabwo tuyihakana nta nubwo tunayipfobye ahubwo ngewe nkavuga ngo hari inkuru nigeze gukora mbaza cnlg ntiyansubiza a- ku bigendanye n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane biri muri iyo kategori ntiyasubiza iyo nkuru kandi- yari ijyanye n'iki muri rusange mu yandi magambo iyo nkuru ni inkuru yagaragazaga umusaza utuye mu karere ka muhanga donko afite ifoto ye imanitse ku rwibutso nk'ikimenyetso kigaragaza uburemere n'ubukana bwa jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane ni ifoto y'umusaza ufashe umuhoro nari ndimo mubaza rero aho iyo foto bayikuye n'uburyo iyo foto yakoreshejwe n'icyo uwo muntu wayikoresheje icyaha yakurikiranweho yaregwaga kuko we uwo musaza twamuganirije atubwira yuko nta jenoside yigeze akurikiranwaho nta wabimubajije yewe nta n'uwo wigeze amusaba amakuru kuri icyo kintu Ah, uretse ko ngo byigize kuba noneho bakagaragaza ko iyo foto uwo musaza bayimufashe ariko mu buryo budasobanutse bamukura mu nyangamugayo nicyo kintu cyakozwe gusa nuriya Hano musaza witwa apolineri mu karere ka Apolineri, muhanga eh, mm. Ni- iyo nkuru ninjye wayikoze mu rwanda bwa mbere nubwo wenda atari njye wabimenya mu makuru ariko ninjye wayisohoye bwa mbere ariko nam- ndam- ndamubaza ntiyasubiza ashobora rero kubyitwaza gutyo wenda akabishyiramo nk- nk'akantu ko gutera nk'ubwoba na harasimenti ukuntu ari iy'ubundi buryo niba bakoze ubushakashatsi ari ubushakashatsi wenda bwakozwe nibavuge bati mu kiganiro iki n'iki mu magambo wakoresheje aya n'aya byagenze gutya i- iyi mvugo wakoresheje i- dushingiye ku buryo icyaha cyitwa cyo guhakana no gupfobya jenoside turasanga iyi mvugo ijyanye n'icyo cyaha bikaba byarakozwe gutyo ariko ntabigaragaza kandi We- nta nubwo ntanabikora njyewe we mu magambo ye bwana jean damascene bizimana aravuga ko yaba umubavu tv ah, na bagenzi bawe barimo za riyo talk channel ndetse n'ukuri mbona n'abandi bakoze icyo bita kurenga umurongo utukura naracyumvishije eh, ibyo yita kurenga umurongo utukura ye hari n'ubwo bigeraho nkatekereza ko izi nzego zishobora kuba ari nk'inzego zihari ariko zishinzwe gutera abantu ubwoba niba we- babona wavugishije umuntu wenda batashaka kuvugisha cyangwa se bakoze inkuru batashaka gukora ariko bakabona nta bundi buryo bari buze kubikubwiramo ngo bakubwire bati inkuru wakoze ntabwo tuyishaka ntituyemera bo- babicisha mu bundi buryo nk'ubwo ngubwo kuvuga ngo warenze umurongo utuku- umurongo utukura se uri hehe u- uwo murongo mu mategeko ubamo ku buryo u- u- ushobora kuvuga ngo umuntu yarenze umurongo utukura ibyo bintu yabizanye nyuma y'aho ivone atangarije akavuga ibibazo abanyarwanda bafite abizana nk'iturufu yo kugira ngo abantu bagire ubwoba baceceke kuko babona ko uvuze kuri jenoside donc, eh, ntabwo ugomba kuyivugaho do- nu- nu- nta muntu ugomba kuyivugaho n'icyo ngicyo uravuga ivone idamange donko ni, ni, mvuga ko ibyo yabivuze kubera Yvonne Damange ya- yari avuze ibintu bigasa nk'aho bishyuhije imitwe yabo batari biteze noneho bagashaka kugira ngo bagaragaze ko ari ikintu kiri rusange bagashaka abandi bantu bahuza nabyo mu rwego rw'amategeko se nk'umubavu tv bashyizeho wenda icyo cyasha niba nkurikije ibyo usobanura ariko bivuga hari urundi rwego mushobora kwitabaza kugira ngo mubashe kuba mwarenganurwa nkurikije uko wowe mubisobanura hano mu rwanda ntabwo wavuga ngo uritabaza urwego rwose icyo umuntu avuga ni ukubisobanura nk'uku nguku kandi noneho nge ndanabivuga no mu biganiro nkora aya maturufu bari gukoresha arashaje ntibahindure paje bashaka andi maturufu bakora ibintu by'abantu bize bari ku rwego bariho rwa phd ntabwo abantu bafite urwego nk'urwo rwa phd bakora ibintu nk'ibi ngibi rwose kuko abantu bamaze kubona ibyo bakora babibona nk'ibintu biciriritse aho kugira ngo rero ukore ibintu bigaragaza nk'umuntu uciriritse kandi urwego rwawe rutaciriritse ntibakora ibintu bikurikije amategeko ntawiteguye kubarega izo manza nta nizo ngewe najyamo ko sinakunda imanza ngewe mba nshaka abantu batekereza ibintu byagutse aho kugira ngo abantu batekereze kuri ibyo ngibyo ahubwo batekereze ku bandi bantu bashobora gukora ibintu bari muri leta noneho bishobora kuzakurura andi macakubiri kandi ababikora bari muri leta aba bari aba ari bo bitaho nk'ubwo ngubwo urabivuga gutyo ariko ibyo aba avuga ntawe bitanukanye n'ibyo Tom Ndahiro avuga urareba ugasanga nka Tom Ndahiro urwego yarukozemo aruvamo ariko usa nkaho ataruvuyemo rwamusigayemo kuko Tom Ndahiro nawe yakoze arega urutonde abo bantu CNLG ivuga Tom Ndahiro nawe yabavuzeho wabihuza n'ubwisanzure bw'itangazamakuru nyuma yo ko bitangajwe muri urwo rwego muri ubwo buryo murabona mugiye gukora mute
nyine urumva bigendana na bwa bwisanzure bw'itangazamakuru mu rwanda bwo bwo kutuniga gushaka kugira ngo tutavuga ingengabitekerezo ya jenoside ni icyaha kitoroshye Yego.
no mu mategeko n'ibihano byacyo ni- ntabwo ari icyaha cyoroshye iyo rero bakigukubiseho nka gutyo bakabicisha no kuri televiziyo y'igihugu bakabicisha no mu rwego rwa leta wowe munyamakuru ni uburyo bwiza bwo kugufunga ngo utavuga nibwo buryo bu- bu- bwo kuniga abanyamakuru bwadutse tubibona nk'uburyo bwo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru no gushaka kugira ngo abo bantu babatera ubwoba be kujya bongera noneho kutuvugisha no kuduha amakuru yewe no kudutesha agaciro mu bandi kugira ngo nibajya bambona ngewe tewo bambonemo nk'umuntu uhakana kandi unapfobya jenoside ari ikintu bafashe gutyo cyo bakakinyambika cy'ikinyoma kiri aho ngaho uko mugiye kwitwara murakorera mu bwoba murakora uko mwari musanzwe biragenda bite ngewe ngewe rwose reka mubwire erike bagira ubusa umurongo wo kugira ubwoba wo narangije kwisobanukirwa ko umuntu agomba kubugira nanamajije no kumenya ko kugira ubwoba by'ubwabyo bizana igihano ibyo kubicisha muri izo nzira rero ngo tewo ngaragira ubwoba ngo nitumubwira ngo yapfobije jenoside ntabwo nyipfobya sinayihakana ndayemera yabaye mfite imyaka irindwi narayibonye na- ibyabaye narabibonye mu rwanda ntabwo ari ibintu ngiye bambwira narabibonye nabibayemo rero ibyo byo kumbwira ngo biratuma nkorera mu bwoba byo ntabwo birabakunda ntabwo byakunda reka noneho dusoreze kuri bwana aimable karasira umuyobozi wawe ukuri mbona we arabanza kutubwira imvano yo gushinga uyu muyoboro wa youtube ukuri mbona uko gukora kenshi ni youtube channel igenda ireba ibibazo cyane cyane nyir'ubwite ari we ngewe nagize ibibazo mu buzima bwanjye birimo n'iyo jenoside ndi umucikacumu wa jenoside mvuka ahantu bita irwanira aho bantu bose barazi mwendo mu rugerero nta bantu basigaye namba noneho mu buryo bwo kuvura abantu intimba n'ibindi bibazo byabo nka terapi nashyizeho umurongo uzajya uvugirwamo ibibazo binyuranye ariko icyo ngewe natangaza ni uko iyo uvuze ibitagenda bya leta kenshi ariho bakomoza bavuga ngo umuntu ngo ari gupfobya jenoside yewe rero kuko navugiye kenshi abantu bafite ibibazo kuri leta navugiye abaturage bo muri kangondo ya mbere kangondo ya kabiri kibirara aho bita muri banyahe mu gihe cya lockdown ya mbere nagiye kuvugira abaturage batari bari guhabwa imfashanyo ibyo bintu byose rero biragenda biga- bikaba ikintu cyerekana yuko umuntu mu by'ukuri anenga leta kunenga leta rero mwumva badusobanurira hagati yo kunenga leta no kuzana ingengabitekerezo ya jenoside kuko ingengabitekerezo ya jenoside ni uguhakana jenoside kandi jye sinahakana jenoside kandi nivuga ko ndi umucikacumu wayo bwana jean damascene bizimana aravuga ngo kuba wararokotse iyo jenoside ntabwo sitatu ubwayo bivuga ko utahakana jenoside icyo ngicyo ubu cyumva ute oya icyo ngicyo wenda we sinzi amakuru ye wenda niba jenoside yaranabaye yibereye mu bufaransa ariko abantu benshi bari bari ino mu gihe cya jenoside keretse umuntu waba yarwaye mu mutwe niwe wenyine wahakana jenoside yarayikorewe naho ubundi umuntu muzima mu mutwe jenoside yabaye amanywa y'ihangu amahanga yose arabireba atunga kamera ino mu rwanda abantu bakora ubwicanyi bibasira abatutsi ibyo ni ibintu byabayeho ahubwo jyewe uko mbibona nkabona cyane cyane nk'ibintu byantunguye nabonye bakurikiza cyane ubutumwa bwa twita bw'umugabo bita tom ndahiro tom ndahiro bakagendera ku bushakashatsi bwe ariko hari uwanteye igipara ambwira ati tom ndahiro buriya niba azi no gukina igisoro umukinnye igisoro ukamubuguza ukamutsinda ahita avuga ko ufite ingengabitekerezo ya jenoside kuri tom ndahiro umuntu wese utavuga ndi umwe na fpr utavuga ibyiza by'u rwanda ugerageza kuvuga ibibagoramye kugira ngo binakosoke dore ko ariyo nshingano yacu tuba dukeneye ko twabigeza ku batwumva bagakosora uwo muntu wese twese ko ufite ingengabitekerezo ya jenoside yaba wowe ubwawe warokotse jenoside yaba abatumirwa bawe mugirana ibiganiro ntaho wishinja kuri jene ya youtube yawe ukuri mbona ngo uvuge ngo yaba njyewe ubwanjye navuze ibitari mu murongo w'ubutegetsi ku ngingo ya jenoside yaba n'abo natumiye baratanye
Ah, harimo ikibazo kimwe nigeze no kubivuga yuko nahuye na ribu ikambwira yuko ntazongera kuvuga kuri jenoside ribu uravuga urwego rw'ubugenzacyaha rwose twarahuye barabimbwira barambwira bati mu byo uvuga byose uzirinde kongera gukomoza kuri jenoside jenoside yakorewe abatutsi igenda yemera kandi ntemera ko ndi victime wayo bene wacu hafi ya bose bayishiriyemo ariko icyo bambuzaga cyane ni ukugerekaho yuko hari n'ibyaha ndengakamere byibasiye inyokomuntu byaba byarakozwe n'urundi ruhande icyo kintu nahise nemera yuko ari ruhande ubwo navuga uruhenda rwa fpr nahise nemera ko ariyo verisiyo yo mu rwanda tugomba gukoresha guhera ubwo rero kuva nahabwa woningi na ribu nahise ntacyo nishisha ariko kuvuga yuko hari uruhande rundi nk'uko byanditswe na ba sharire onana piyeri peya filipe rigensi judi riva jean marie vianney ndagijimana wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga uvuga ngo uko abatutsi batanzwe ibyo ni ibitabo byinshi nagiye nsoma byo bigaragaza ibyo ngibyo nanagira n'inama n'abandi bantu babizi kubigumisha mu mutima aho kugira ngo babisakaze kuko icyaha ni ukuba wabisakaza ukavuga uti jenoside kuko yarabaye ariko hari n'abandi bantu nabo bapfuye mu buryo butiswe jenoside mbega nk'uko ubona neza neza indirimbo ya kizito mihigo abiririmba mu gisobanuro cy'urupfu avuga ati hari abaheshwe na jenoside n'abandi bagiye mu rugomo rutiswe jenoside aho rero niho numva yuko uh, ku mutima wa nama wanjye navuga nti si icyaha ariko ngomba gukurikira verisiyo iri akitiweri verisiyo ya leta verisiyo ya fpr ivuga ko fpr ariyo yakijije yabikije nk'abatagatifu nk'abamarayika yo nta cyaha yigeze ikura na gito bakimara kuvuga ko ukuri mbona narwo eh, muri mu murongo wo guhakana no gupfobya jenoside nta mpungenge cyangwa ubwoba byaguteye oya urumva igihe abantu bagutera ubwoba senerije yagutera ubwoba kuko ari ishyirahamwe riharanira kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ibuka yagutera ubwoba ari uko wenda ibuka kuko ivugira abacikacumu ariko iyo tureba bataravugiye nk'umucikacumu nka kizito mihigo ngo bagire icyo bamwibazaho ntibavugire umucikacumu nka rwigara sinaporo mu rupfu rwe rw'amazaganya tugeraho tukabona yuko ahubwo ari abantu bakoreshwa n'inzego z'ubutegetsi bwa fpr ubwo rero kuko kenshi twe tuvuga ibitagenda fpr kandi akaba ariyo iri ku isonga abagize agatsiko bahita bakoresha mbega turu y'ibyo ngibyo kugira ngo badusenye ngewe rero nahise mvuga yuko ni ukuzira ukuri uzira kuvugisha ukuri kw'ibiriho mu rwanda uzajya uvuga ikitagenda wese kumwigizayo ni ugukoresha ngo ari gupfobya jenoside ngewe rero ku giti cyanjye nkunze no gukurikira amakuru uretse n'umurongo wanjye n'indi mirongo bavuze nagerageje gukurikira ibintu bavuze byose nsanga nta n'umwe wigeze apfobya muri bice nagiye ndeba cyangwa ibyo bagiye bavuga nasanze nta muntu upfobya jenoside ahubwo icyo bakora ni ukuvuga inenge z'ubutegetsi buriho kenshi kugira ngo bikosore ndetse izo nenge ubutegetsi butazifite nta n'uwagira icyo avuga kuko abanyamakuru cyangwa n'abandi batahara amakuru si bo biha amakuru amakuru arizana hari abayakora abandi bakayatara bwana aimable karasira tugana ku musozo mu kiganiro dusangira ijambo kuri iyi ngingo yo guhakana no gupfobya jenoside nk'uko urwego senerije rubibashinja twavuga ko nyuma yo kumva rutangaje biriya mu rwego rwo gutanga ibitekerezo mugiye gukora mute ingingo ya mirongo itatu n'umunani itwemerera gu- kwisanzura mu gutanga ibitekerezo iyo ngiya bivuga ko ahubwo hari abantu muyitwaza niba ariko nabivuga ntabwo ari ukuyitwaza ahubwo rero bamwe barashaka kuyituziza badupfukirana batubuza uruvugiro kuvuga gutangaza ibitekerezo byacu ariko koko nkaba nemeranwa na senerije yuko umuntu wakoresha itangazamakuru wese mu gupfobya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa mu gushishikariza abantu kuba bakongera gukora indi jenoside y'uko uwo muntu yashyikirizwa ubutabera aho turi kumwe cyane ariko bigatandukana no kunenga fpr cyangwa agatsiko kayo noneho ukitirirwa yuko wazanye ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa ushaka kugarura jenoside ni ibintu bibiri tugomba gutandukanya kuvuga ibitagenda bitandukanye no kuvuga no kwigisha jenoside ingengabitekerezo ya jenoside guhakana jenoside ibyo ngibyo ni ibintu bibiri bitandukanye bagerageze babitandukanye natwe tuzagerageza kubitandukanya nibiba ngombwa ko tuvuga kuri jenoside tuzongera tuyivugeho ngewe uretse ko bambujije yego ariko nimba navuga ngomba ko nyivugaho nzayivuga mvuga ibibi bya jenoside ko nta cyiza cyayo ya- igeza ku bantu kwisenya kwirimbura inyokomuntu nshishikariza n'abantu kuba batayitabira yongeye no kuba nta kindi numva narenzaho ariko ugutangaza ibitekerezo ko tuzabikomeza cyane cyane ko tureba yuko cnlg kenshi ikunda gukoreshwa mu buryo bwo gukingira ikibaba fpr inshuti bakunzi badusangira ijambo aho niho dusoreje ikiganiro cya none nshimira cyane bwana etienne gatanazi umuyobozi wa riyo toke channel bwana theoneste nsengimana umuyobozi w'umubavu doti com icyarimwe na mubavu tv online bwana aimable karasira umuyobozi wawe kuri mbona ndetse na bwana jean damascene bizimana utegeka komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnrg bose ni ku musanzu wabo mu kiganiro dusangira ijambo nshimiye cyane namwe mwadukurikiye mbifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda z'ijwi rya amerika mwari na ekabagira ubusa nawe utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe